turashimire ko umandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana ninahazwe ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr kuwa gatanu w'inondwi turiko turasozera ryarashikirije icesi leta ya tanzania ikambi ya mtenderi yahoramwo abarundi murabe ukuntu muri yuweni na tanzania muja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zari zimaze imyaka hafi itandatu mu ikambi ya mutenderi yagezweho muri make hirya nino ku isi amerika ivuga ko uburusiya bugejeje kure imyiteguro yo gutera ukraine naho ku mugabane wa afurika ikibazo c'iyinjira rya israel mu muryango w'ubumwe bwa afurika nticabaye kicizwe nk'uko vyari bitegekanijwe uno munsi mu nama ya mirongo itatu na gatanu y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ayo makuru yose turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere kuri dosiye y'uburusiya na ukraine aho abategetsi ba amerika batangaza ko uburusiya bwakwije ibice bigera kuri mirongo irindwi ku ijana vy'ivyangombwa vya gisirikare bikenewe kugira ngo butere ukraine atawamira amazina y'abategetsi ba amerika batanze ano makuru ntiyigeze atangazwa gusa bavuze ko ico gitero gihabwa amahirwe menshi gishobora kuzogabwa mu ndwi nke ziri imbere bimwe mu bimenyetso abategetsi ba amerika batanga ano makuru bashira imbere ni imyimenyerezo y'abasirikare abasirikare mu vyo gukoresha ibirwanisho vya nucleaire yihutishijwe ugeranije n'igihe uburusiya bwahora buyikorera ko abategetsi ba amerika ariko aha baratomora ko ibi bidasigura ko uburusiya mu kuvogera ukraine buzo kwifashisha ibirwanisho vya nucleaire bagasanga ahubwo ari umukenyuro wo gutera ubwoba no guca inguvu ibihugu vyo mu burengero vyifuza kuzotabara ukraine amerika irabandanya ikavuga ko uburusiya muri rusange bumaze kurungika mu micungararo ya ukraine amabatayo mirongo umunani umunani n'atatu y'abasirikare batayo imwe aha mwomenya ko ibarizwamo abasirikare bari hagati y'amajana indwi na mirongo itanu n'igihumbi amerika igaca ivuga ko kugira ngo uburusiya butere ukraine ijana ku ijana bukeneye batayo ziri hagati y'ijana na cumi n'ijana na mirongo itatu ariko ko perezida vladimir putin w'uburusiya ashobora kugabanya abasirikare arungika mu ngwano agakora igitero kibayabaye leta zunze ubumwe za amerika naho biri uko ibandanya kwemeza ko hatararengerana ko hatorwa inyishu ya diplomasi diplomasi ibimenyeshamakuru ny'amerika birimo the new york times na the washington post bigavuga navyo ku ruhande rwabo ko uburusiya buramutse buteye ukraine bitazoteba ko bwigarurira umurwa mukuru kiev kandi ko bibaye abanyagihugu bagera ku bihumbi mirongo itanu bashobora kwasiga ubuzima iyo ngereranyo y'abashobora kwasiga ubuzima hari n'uwundi mutegetsi wa amerika yayemereye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap abategetsi ba amerika batanga no makuru bwihishwa bashima ashimangira ko perezida w'uburusiya vladimir putin naho yiteguriye urugamba ashobora kuba atarafata ingingo yiwe ya nyuma yo gutera ukraine hagati aho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yaramaze gutomora ko atanteko za amerika azorungika muri ukraine ku rugamba muri ino ndwi y'amara yarongereje igitigiri c'abasirikare barungitswe ku mipaka ya pologne na romani kongereza inguvu z'abasirikare b'ishamwe otan bameze magabo barindiriye guhangana n'uburusiya kugira ngo ntibudurumbanye umutekano umutekano w'ibihugu biri muri otan vyegeranye na ukraine ukraine ubwayo mwomenya ko itari mw'ishirahamwe rya otan rihurikiyemwo ibihugu vyo mu burengero vyishinze kugwaniriza hamwe umwansi ariko ibihugu bigize otan birashigikira cane ukraine na cane cane biciye mu myimenyerezo ya gisirikare amakuru yose yandi yerekeye dosiye ya ukraine n'uburusiya mushobora kuyasanga kuri wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu com ku mugabane wa afurika abategetsi b'afurika bari mu nama y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika ya addis abeba muri ethiopia bateye ivyatsi ico bise ingendo igayitse yabiharaje guhirika ubutegetsi mu bihugu bigize umugabane wa afurika komisere ajejwe ibibazo vya politike amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika ariwe bankole adeyo mu kiganiro n'amenyeshamakuru no munsi ya addis abeba yavuze ko abategetsi bitabiriye inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika igira mirongo itatu na gatanu yaheze uno munsi ku mugoroba ku masaha ya Addis Abeba atanumwe atanumwe avuyemwo bose biyamirije kudeta bavuze ko zeze ku mugabane wa Afrika agira ati ubumwe bwa Afrika ntibwihanganira kudeta n'imwe ya gisirikare uko iba ikoze kose canke ico bakiteye kuyikora musubire mu mateka y'uno muryango ntitwigeze twirukana ibihugu bine mu kiringo c'amezi ari munsi ya cumi n'abiri ibihugu biheruka guhagarikwa mu bumwe bwa Afrika kubera itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare birimwo Mali Guinea Sudani na Burkina Faso zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama y'ibihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika zikaba zirimwo kuba harabangiriwe ibiganiro vy'uko Israel yokwemererwa kuba umunyamuryango w'ubumwe bwa Afrika ibiganiro vyari bitegekanijwe kuri iki kibazo c'injira ca Israel muri Union Africaine ku muhingamo wuno wa Mungu vyasibijwe ikibazo gihabwa umurwi muto ugiye kukinoganza bimwe mu bihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika birimwo Algeria na Afrika y'Epfo bikaba bitashigikiye na gato ko Israel yo umunyamuryango w'ubumwe bwa Afrika ano makuru abagezeho hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku ikete ry'umushingamateka wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo claude misare aheruka kwandikira ishiramwe mpuzamakungu onu ariha bimwe mu vyemezo ahagaze ko vy'uko igisirikare c'uburundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya uvira fizi na mwenga iri mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo inkuru irambuye na mugenzi wacu vedaste ngabo muri iyi baruwa y'impuruza depite claude misare mugomberwa yaraye yanditse maze agenera kopi inzego zitandukanye zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi cinjije ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga mirongo irindwi bamaze kwicwa imihana irenga cumi n'irindwi iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza bitewe n'uko nta matohoza arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo depite misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya twigwaneho na gumino igizwe n'insorensore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za regitabara mu cyumweru gishize minisitiri w'ingabo mu Burundi Alet Ribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'u Burundi bari muri Kongo usibye Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Kongo abagwanyi batwigwaneho na gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashyirahamwe ya societe civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kurwanya Red Tabara Colonel Shakanya Musaraba ni umuyobozi wa Gumino ibyo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ibyo ni bya bindi byo guhimba birya bicara bahimba n'ubundi birya bicara bahimba ababivuga bafite aho babikura ibyo nihorere aho mbandwanira si mbandwana amajoro ngo kumanywa ko ndakondanyika ko ndarwana ku manywa y'ihangu ababikeneye bazoze barebe ingabo mfite hano izo ari zo ibyo bicara bavuga ngo ngo ngo mfatikanye n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahiga abanzi babo cyangwa bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo umuvugizi musha w'igisirikare cya kongo muri buvila liyetena elongo mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'uburundi kiri muri kongo ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahitana amasango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashyamba ya mwenga abandi nabo bajya mu misozi ya uvira piero karuban ni umuvugizi wa banki nto muri uvira na mwenga abaturage bahumye bakwiriye imishwa rusange cyane bamwe bagana muri sheferi ya n'indi gurupe ya kigogo ahantu hitwa kangova abandi baja muri pori ditombwe baja za rubumba abari bavuye za rubuga baja za rubumba abandi za gashongo abandi baja baja ahantu hitwa ngo ni nyanjare iriya kuri nyamara niho bantu buzuye benshi cyane kandi bafite ifashanyo habe n'imwe tibafitiwe kurya tibafita kitwamera kimwe bwana munyamakuru tate tubafite bari ku misozi gusa tubavuze habe n'amashitingi yo kubamo si ubwa mbere igisirikare cy'uburundi gishinjwa kurwanira ku butaka bwa congo ariko kikabihakana Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika ubuvira mutarakivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye. Nari nabice ku masonga nkitangura ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi RCR kwa gatanu wino ndwi ryarasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mtenderi bugawe burundu mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka weze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nyuma y'aho impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi cumi n'icenda zari ziyisigayemwo zimuriwe mu ikambi ya Nduta. James Jovin atubwira uko vyagenze.
Ico gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya mutenderi aho abarongozi b'ikomine ya kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya mutenderi abarongozi ba seri abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye ico gikorwa mu vyo haseri yasubije leta ya tanzaniya harimwo ivuriro rikuru amashure inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe inzu nyinshi zahoze ari ibiro vy'amashirahamwe inzu igipolisi cakoreramwo imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kandi yose amarobine y'amazi n'ibindi byinshi uwaserukiye haseri muri ico gikorwa umukenyezi mahot prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya tanzaniya yashyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya mutenderi zijanwa nduta kugira zifashirizwe hamwe bigafasha amashirahamwe na leta ya tanzaniya korosha igikorwa co gutanga imfashanyo no gucungera umutekano uwo muyobozi Wasser yashimiye leta ya Tanzania ku kigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'ibiri gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu HCR na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi harimwo isibitari amashure ibiro vyahoze ari vy'amashyirahamwe ibiro vy'igipolisi n'ibindi vyinshi umuyobozi mukuru w'intara ya kigoma tobias ndengenye muri ico gikorwa we yavuze ko ikambi ya mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine kakonko ikindi yavuze ko leta ya tanzaniya yafashe ingingo yo kugara ikambi ya mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa co gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi lengo la kufungwa kwa kambi hii ya mtenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya Mutenderi nk'uko nabivuze ni ukugira impunzi zitahuke mu mahoro, kandi tukaba twabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi, ata mpamvu ikomeye ibituma. Abavyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije.
Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro.
Ahubwo baradufasha nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye abavyeyi nyene bakatwakira baraba ukuntu bodufashe muraba ukuntu muri UN na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoya ubu mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiru kuruhuka ikambi ya mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya mutenderi james jovini ku bw'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda naho muri ino ndwi turiko turasozera baratanguye gukingira abantu covid ya cumi n'icenda hifashishije ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka zizunguruka mu bice bitandukanye uh, clinic mobile izi modoka zirimo ibikoresho vyose vyifashishwa mu gukingira zihagarara ahahurira abantu benshi nk'aho bategera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanyagihugu babanze bahabwa inyigisho imbere yo kwikingiza mugenzi wacu asumta kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru itangazo ryasohowe n'umujyi wa kigali kuri uyu wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwaga akamaro ko guhabwa inkingo uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro bisa naho byadufashije byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo ndatambutse nsanga irahari ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri santere do sante ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi none ngize imana wanjye bwa gatatu nigenderaga ntabwo nari nzi ko ndi buzibone ahantu twikingiriza ntabwo wabona umwana ntabwo wari narabonye umwanya wo kujyayo ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki biranyoroheye nta kibazo ni amahirwe ko bamutwegereza serivisi tutishe iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza santere do sante iri kure ni kicukiro n'iriya kuri betisayida kandi nkorera ipfi muri apadi ni amahirwe kuri benshi nari nambutse niviriye ku rusengero ni amahirwe gusa nari ngiye kujya i Remera mpanyuze mbona barimo gukora mitamagara ubu buryo buje bwiyongera ku bundi mirongo itatu na butatu abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za covid cumi n'icyenda harimo hahurira abantu benshi nko muri gare mu masoko ku nsengero no ku bigo nderabuzima umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi gahunda ije gufasha abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi kuko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira noneho turavuga tutireka abantu tuborohereze tubegereze ibyo nakwita nka site mobile tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri akitivite zabo ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se hashyizwe site kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka kimironko kuri gare ariko umuntu wenda ufite iduka kwa mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi ikaza igakorera ahangaha nyuma ya saa sita igakorera ahandi bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nabona site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo yaba doze ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa se na doze ishimangira ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa kigali bose bazaba bamaze gukingirwa baba abafata urukingo rwa mbere abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima asobanura ko iyi gahunda izasiga abatuye kigali bagera ku bihumbi magana atatu batarahabwa urukingo rwo gushimangira baruhawe kugeza ubu umuturage uhabwa urukingo asobanura ko kuba urufata cyangwa kurureka ari ubushake bwe ariko batarahabwa inkingo muri ibi bihe batangiye gukumirwa mu bikorwa byinshi hari aho kwinjira mu rusengero basigaye babaza umuntu ko yikingije ku masoko cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi bikagaragara ko n'utakwifuza gukingirwa azabikorera gusa kugira ngo abashe kugera ku bikorwa bimwe na bimwe yashobora guhezwaho kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri miliyoni umunani n'ibihumbi magana atandatu na batandatu magana atandatu mirongo ine na bane bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu na mirongo itandatu na batatu bahawe doze ya kabiri y'urukingo naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umwe na magana atanu mirongo icyenda na batatu nibo bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwavyumvise mu ntango zano makuru abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika mu nama yabo ya mirongo itatu na gatanu basozera uno munsi kuwa mungu ya addis abeba muri etiyopiya bateye ivyatsi ata n'umwe avuyemwo amakudeta amaze iminsi avugwa mu bihugu bigize uwo muryango union africaine yemeza ko kuva yakabaho ari ubwa mbere ihaye ibihano ibihugu vyinshi mu kiringo kitageze ku mwaka hambavu ya union africaine iyindi miryango irimwo nka cedeao yarahanye ibihugu vyakozwemo amakudeta ibihano ariko ubundi bifasha iki mugenzi wacu thomas kamirindi aka kabazo kari mutwe yabajije professeur pascal niyonizigiye umwigisha muri kaminuza y'uburundi akaba umuhinga muri siyanse za politike muri rusangi vy'umwihariko mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu n'imiryango y'ibihugu vy'uturere dutandukanye gutwara neza no gukemura amakimbirane professeur niyonizigiye atangura asobanura ibihano afurika y'uburasirazuba yafatiye uburundi inyuma ya kudeta yo mu mirongo icenda na gatandatu ibyo bihano byafashwe muri mirongo icenda na gatandatu kubera ihinduka ry'intwaro ritari ryaciye mu mategeko ryarashyizwe mu ngiro n'ibihugu bitari bike bavuze ibihugu bingana n'uburundi bihana imbibe n'uburundi nka kongo u rwanda asenya gushika mbere za etiyopi na za zambiya na tanzania ibyo byose na tanzania ibyo byose byaringira kubera bagira bati ubu muri iki muri aka karere k'ibihugu ibiyaga binini harabaye intambara zidasanzwe mu ntango y'imyaka igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icenda izo ntambara zazanwa n'uko haba intwaro mbi intwaro yo gukumira ntibishobora gusubira bagomba rero kugira ngo ntibemere ko haza indwara z'igitugu byaragiye mu nzira ariko ibihugu byose ntibyabifataco kimwe naho byavuga yuko byafatiye ubuhado burundi hariho bimwe bimwe byaza biradohora gato gato kuko barabona yuko burya ibihano kenshi bifata abantu bato bato abanyagihugu gake bifata abatwara nicyo gituma urabye hariho n'ibihugu nka za amerika wasanga zifite ukuntu zikabibona neza nk'ibindi bihugu ubona byashaka yuko uburundi bugira ibihano bikomeye gusa ni nacyo gituma muri mirongo icyenda n'umunani imyaka ibiri imaze guhera bakabona yuko abatwara uburundi icyo gihe bashaka kumvikana n'abariko baragwana baciye batangura gutahura ubundi bakajya baragabanya ibyo bihano ni ukuvuga rero ko bafunga imipaka batafunga imipaka hari ibicuruzwa ibidandazwa byanga bigahita byanze bikunze urugero n'urugero yego kuko yego barashobora gutora uburyo babirenganya ibyire baciye mu nzira bitajyanye n'amategeko kuko iyo ibintu by'ibidandazwa cyane cyane bikomeye nka peteroli cyangwa ibindi bidandazwa bishyirwa hanze nk'akahawa n'ibindi iyo biciye mu nzira zitemewe n'amategeko uca usanga bizana inyungu nyinshi ku babijamo ni nacyo bituma usanga hariho abantu baba bafite inzira bacamo ziyegeje kugira ngo ntibakurikize ibyo bihano
noneho rero ejo bundi burkina faso nayo abasirikare bagira gutya bahirika intwaro muri gine bityo muri mari bityo biriya bihano murabona hari icyo bizatanga biriya bihano birashobora gufasha buhoro buhoro mu nzira zo kumvikana nk'ubu twumva vuba ubu haza abantu nko muri burkina faso bo mu muryango w'ibihugu byo ku isi yose bya oni na cdao bazogenda guhura n'abatwara burkina faso inyuma y'ibihinduka ry'intwaro birashobora kuzana ikintu cyo kumvikana ukugene bogerageza kugira ngo vuba hashyirwa intwaro yo mu ngingo iciye mu mategeko aba amatora n'ibindi ndibaza y'uko ubundi butware mushasha wa burkina faso yaberekanye mu majambo yiwe y'uko ashobora kumviriza abantu bakavugana ntiyugara imihango yose avuga ati twebwe turashobora kumvikana kandi n'umuntu amenyeye cyane ibyo bintu cyane cyane bijya byo kuyobora ingabo byo kurwanya abantu iterabwoba none umuntu yanditse n'ibitabo bitari bike muri ibyo bintu umuntu afite ubuhiga bwo kumvikana bwo kuyaga n'abantu bibaza ko hari icyo bizofasha hari icyo bizofasha bishobora kutaba nk'uko bose babyifuza mugabo bibaza ko hashobora kuboneka inzira yo kumvikana buhoro buhoro ingene bogaruka mu ntwaro y'ingingo ica mu mategeko porofeseri pascal niyonizigiye hari umu- hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika kuri facebook ya- yanditse ngo ni ndangote mark sala nuko arandika ati ibihano biba bisanzweho kuko burya iyo utwa utwarwa n'umuntu nawe akaba atwarwa n'uwundi ntacyo umukuru w'igihugu aba akimariye aba ari nk'igishusho byiza rero habaho umukuru w'igihugu azi gutunganyiriza abanyagihugu atari utunganyiriza abamutumye iyi nyandiko hari icyo mwayivugaho yego birumvikana kuko turumva mu byumviro abantu baza barasanga ko bavuga bati ibihugu byinshi hariya muri afurika y'uburengero bw'izuba ni ibihugu bikiganzwa n'igihugu ca- cakolonije aho hantu abatware benshi ntibakurikira ibyo abanyagihugu bakurikira ibyo bumvikana n'ibihugu eh, bikomeye ku isi biba bifite inyungu muri ibyo bihugu byo muri afurika y'uburengero bw'izuba yego nuko birashoboka kuko muri iyi myaka turabona ko harabaye ingendo zitari zibezereje nko muri cote d'ivoire nko muri eh, guinee ariko eh, aba- abenegihugu bakaguma bidodomba ariko ntihagire igihinduka bakavuga ati utuma haza umuntu afite ingufu agakuraho izo ndwara zitari Mm.
zikibereye ariko nta na kimwe cyerekana yuko n'abo baje ubu bazozitwara neza bazumviriza abanyagihugu neza aho ni ingorane ziri kuko iyo umuntu aciye mu nzira yo gukoresha ingufu mu gufata ubutegetsi nta na kimwe cyerekana yuko azogerageza kumviriza abanyagihugu kugira abatorere umuti ibibazo byatumye bashakura bakifuza n'uko indwara yohava biciye mu ngimba hagati aho ngaho nyine uyu sara marike sara ntabwo yanditse aho ari ariko ni umurundi kubera i- i- inyandiko ye nagerageje kuyisoma mu kinyarwanda avanga n'ikirundi niko bimeze M- mu magambo makeya duhereye nyine no ku byo yanditse mu ma- amakuru yavuze yuko na bariya bo muri burkina faso abasirikare bo muri burkina faso bashobora kuba barakoze kudeta babifashijwemo ntabwo mvuze ngo babitumwe n'abarusiya cyangwa se ya sosiyete y'aba- y'abacanshuro na mari bi- bi- biri mu bibazo hagati yabo n'abafaransa mbese mu magambo makeya uyu marike ashobora kuba afite ukuri ko hari abantu bafata ubutegetsi batumwe n'abandi ibyo nabyo rero birashoboka kuko turiko turabiba ku isi ubu cyane cyane aho bibonekera ntihajya hahurira ibihugu by'ibihangange ku isi birya biri mu nama ikomeye bijejwe umutekano ya onu ibyo bihugu bitanu by'ibihangange iyo bitumvikanye haraba ingorane ku isi kuko nta na kimwe gishobora gutera ikindi birasigana murabe hariya byabaye muri siriya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni ikibazo kitayaronga umuti kubera bya bihugu byo mu burengero bw'isi ibi bya amerika ubufaransa ubwongereza uravye ntibyumvikana n'ibihugu nk'uburusiya n'ubushibu kubera iki kuko abarusiya n'abashiri bavuga ati nta gihugu gikwiye kwinjira mu buzima bw'ikindi gihugu ni ukubaha ubutareberwa bw'igihugu cyose abandi nabo bajya muri eh, amerika ya ruguru canke muri iburaya bw'uburengerazuba bavuga bati amakungu arashobora kuvuga ko ariko haraba ingorane mu gihugu hagati hatumirizwa abantu ha- agateka kazina muntu katubahirizwa demokarasi itari itariho murumva rero ibyo ibyo bihugu ntibishobora kumvikana kuko kimwe cyose kiba gifite bikurikirana ugaca usanga rero ibyo wo- eh, ubona ko byatandukiye no muri afurika kuko afurika burya baravuga ko ari eh, ibihugu eh, biboneka yuko bifite amahirwe yo gutera imbere cyane yo gukwega imitahe iva hanze yo gukwega abantu bashobora kuza kurondera ibyo gucukura ubutare n'ibindi bintu by'uruganda biba bi- bishobora kubera muri afurika ugasanga basa n'uko bariko bararwanira muri afurika kugira ngo ababo muri bura bw'uburengerazuba cyangwa abarusiya n'abashinwa bakavuga ati nje ndahashaka ubundi ati nje ndahashaka nino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro ari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimwo twe na diodone cubahiro turaza kongera amakuru yo mu gatondo mu kurindira murara haryana hataryana harara umwazi